Hii ni Radio Iswi ya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo iminsi yose mu Kirundi n'ikinyarwanda kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Burundi ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice bibiri mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu arobase gmail akaburungu com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu gihe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi warangiye igitigiri kinini cy'abanyagihugu mu burundi bugarijwe n'ubukene mu ijambo ryo kurangiza umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi perezida w'uburundi petero nkurunziza yashikirije abanyagihugu yaravuze ko bitari bike byaranguwe mu mwaka waraye urangiye yarashimiye ababandanya basahiriza uburundi mu migambi y'iterambere yamara yamenyesheje ko Burundi bwarenganye imfashanyo zo kubaho ku munsi ku munsi yatangaje ko ibyo bakeneye ari intererano n'ingurane zigenewe imigambi y'iterambere yamenyesheje ko Burundi butazokwemera imfashanyo zihonyanga ubwigenge bw'igihugu ubutunzi mu by'ukuri bwoba bwifashe gute mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi mu gihugu nikiye cogogwa kugira ibintu bimere neza kurushiriza muri uyu mwaka mushasha w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani nibyo tuganira n'umuyobozi w'ishyirahamwe orikome rijeje kurwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta mu burundi gabriel rufyiri mu kiganiro muri sanga rero twabateguriye uyu munsi uh, gabriel uh, waramutse
n'abantu kandi ndifurije umwaka mwiza w'ibihumbi bibiri cumi n'umunani abariko baradukurikira bose namwebwe nyene murakoze mm, namwe umwaka mwiza uh, warakurikiranye ijambo perezida w'uburundi petero nkurunziza yashikirije abanyagihugu mu kurangiza umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ku biberekeye iryo jambo mwaryakiriye gute ku bijanye cyane cyane n'ibyerekeye ubutunzi
nibyo ijambo twararikurikiye ni ijambo rigizwe n'ico nokwita ibice bikuru bikuru bibiri igice cya mbere ashikiriza ibyaranguwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi twaraye dusozereye igice cya kabiri agashikiriza ibizorangurwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri ibyo bice bibiri byose rero harimo icyo ni ukwita point sinzi ingene umuntu yose ivuga mu kirundi mirongo itanu n'imwe ni ukuvuga muri ibyo bice bibiri ndababwiye biri mu mapoint mirongo itanu n'imwe aho rero harimo mw'ibitari bike aravuga nk'ibijyanye n'umutekano aravuga ibijyanye no kurwanya ubugizi bwa nabi butandukanye mu gihugu akavuga ibijyanye n'ubumwe umutekano w'abanyagihugu bose akavuga ibijyanye n'ubutunzi akavuga ibijyanye n'ubutungane akavuga n'ibijyanye no kurwanya ibiturire hamwe na forode ibyo rero mu byaranguye arabishyiramo ibyo byose muri agaca yongera agaca agaruka kandi mu bizorangurwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani akabigira nk'uko nyene akavuga ku bijanye n'umutekano akavuga ku bijanye eh, n'ivyo vy'ubutunzi eh, hari ico muhereje ko yashikirije avuga yuko eh, umwaka eh, imfashanyo eh, zitaja mu iterambere atazo igihugu gikeneye Eh, mugabo eh, twebwe tugerageje kuja muri iki kibazo sata c'ubutunzi eh, nagira ndababwire ko eh, ivyigwa byose vyakozwe bihari eh, vyerekana neza yuko uburundi bufise ikibazo kidasanzwe mu bijanye n'ubutunzi Eh, biragoye rero kuvuga yuko umuntu yokwizigira cane eh, yuko eh, atafashanyo zokenerwa eh, kandi ibiharuro bihari vyerekana yuko eh, imfashanyo mu by'ukuri ahubwo ari ngombwa kandi imfashanyo zira uburyo bwinshi hari imfashanyo eh, mu bijanye eh, n'imibereho ya minsi yose y'abanyagihugu eh, ni ukuvuga kubafasha mu kubaho kwa minsi yose hakaba n'imfashanyo mu bijanye n'iterambere Eh, Izo mfa- aha, izo reka mfashanyo nashaka z'ubwiragihugu.
ndababaze gato muvuze eh, uburundi ko bufise ibibazo bikomeye mufatiye kuri ivyo biharuro hari ibiharuro mwoba mufise mushobora gutanga ku bijanye n'ubutunzi mu kwerekana ivyo bibazo yego cyane reka eh, bwa mbere duhere eh, ku cegeranyo ishyirahamwe mpuzamakungu fmi fmi ni igisata eh, gihambaye cyane ku isi mbere gifasha n'uburundi cyafashije n'uburundi kuva kera Eh, cash- muri raporo giheruka gusohora muri uyu mwaka wa- w'ibihumbi bibiri na cumi n'utwaraye dusozereye eh, cerekanye ko uburundi eh, bu- ari igihugu ca nyuma eh, canke dufate ni- ni igihugu ca mbere mu bukene eh, mu bijanye n'ubukene iki twita mu gifaransa ah, pauvreté extreme Eh, iyo ubwo iyo raporo rero ivuga ibihugu byose byo ku isi ugaca usanga uburundi eh, ni igihugu ca nyuma gikenye cane kandi bakavyerekana neza kandi fm ibiharuro vyayo ni ibiharuro vyemewe ku isi yose kuko kifatira ku bihugu vyinshi kandi kerekana n'ingene cabitohoje Eh, hanyuma eh, bagaca bashikiriza yuko umunyagihugu w'umurundi eh, afise amadorari ari munsi y'amajana atatu eh, ku mwaka eh, kandi ku munyagihugu umwe Eh, ivyo rero oh, ni ibintu bigaragara biboneka bikaba- bagaca berekana kandi yuko no mu karere duherereyemwo ngaha muri eh, east african community igihugu ca mbere gifise ama ico twise umwimbu ku mwaka ku munyagihugu wacu afise amadorari amajana atandatu eh, mu gihe twebwe mu gihugu iwacu eh, umunyagihugu afise umwimbu w'ama ungana ku madorari amajana atatu urumva ni hafi igice ico hagaca haza ikigira kabiri eh, ku bijyanye n'ubwo bukene nyine eh, hari ibice ubudo- ubukene budasanzwe ibice bishika mirongo irindwi ku ijana by'abanyagihugu eh, mu bisanzwe bugarijwe n'ubukene Eh, nta- ntaba- ntaba- nta- ndabaciriyemwo ah, mwotubwira ni ibihe bituma ubwo bukene bu- bushikiyo n'ibibazo by'ubutunzi ni- ni ni ibihe bituma
munkundiye gato nobabwira cyane cyane ubwo bukene mu- mu no- mu mu- mu segonda mikeyi ubwo bukene cyane cyane bugeramiye ugwaruka mu buco twokwita ubushomeri eh, ibice mirongo birenga mirongo itanu na bitanu ku ijana eh, mu gwaruka rwitwa go gwize eh, hamwe mbere ugiye no mu giha- gihugu hagati ugaca usanga ibice mirongo mirongo itandatu na bitanu ku ijana eh, nabone bari mu bukene butagira izina ico twokwibagira coco ninge ninge nico twokwita ivyo abanyagihugu bakenera ku munsi ku munsi ico twita eh, inflation oh, ni ukuvuga gu- ingene ibi- ibifungu ivyo abanyagihugu bakenera mu gufungura bihari ibiharuro bitangwa na istebu vyerekana yuko oh, urwo rugero rugeze ku bice mirongo ibiri ku ijana ni urugero rwo hejuru cane rudasanzwe ibi bituma rero nibaza yuko eh, n'ivyo biha- n'ivyo bi- vyigwa biravyerekana Eh, ubwa mbere ni uko eh, abanyagihugu batari ku kivi aba ntibakora Eh, mugabo ibyo nabyo murabizi kugira ngo umuntu akore agomba kuba afise ibyangombwa agomba kuba afise ibyankenerwa kandi eh, uwubafasha kugira ngo akore ivyo ni leta isaba kubikora muri iri jambo rero twebwe ntitwigeze tubona ahantu na hamwe eh, yashikirije neza na neza ingene ubwo bukene bwovaho kira noneho ni n'ibintu vyoroshe ubirabira muri bije muco twikwita amafaranga ritegekanya ku mwaka ku mwaka ugiye kuraba amafaranga ritegekanya ku mwaka ku mwaka eh, uca ubona neza yuko ibyo kurwanya ubukene bidashoboka mu gihe ata mugambi n'umwe icyo twokwita bije porogaramu eh, ibi- kiba cashizwe mu- mu- mu- mw'iryo tegeko rigenga amafaranga leta ikoresha ivyo nitwara nk'umwanya turabivuga neza muca mubibona neza yuko ivyo turiko turavuga nukuri bifatira ku biharuro bigaragara kandi nabone batohinyuza ico nohereza ko nagira ndababwire yuko mw'ivyo mw'ibi bijanye eh, n'ubukene budasanzwe eh, urugero rw'ubutunzi eh, uburundi buri kuno munsi buri kubusa buri ku busa ni ukuvuga eh, icyo twita ropeyibe ropoduwi interiyere burite ni ukuvuga umwimbu igihugu gishobora ingene uzuraduka ku mu- ku mwaka ku mwaka ubu uri ku busa U- ubu ibyo rero biri uko eh, mu gihe eh, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane twari ku rugero rwa kane eh, n'ibicindwi eh, kubera rero izi njyane za politike eh, twagiyemo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu nitwo twari tumaze nka twaciye dusubira inyuma twose ubu rero oh, n'abahora bafasha mu migambi y'iterambere amafaranga baca barayasubirana uno munsi eh, ni ukuvuga urabye bije urabye amafaranga leta itekekanya ku mwaka ku mwaka Eh, nibaza kugira ngo mubone neza aba boraba raporo kuru de compte ni ukuvuga icegeranyo kuru de compte yagize eh, kuri ku mafaranga leta yatekanije kuri uyu mwaka eh, twatangiye umwaka wa bibiri na cumi n'umunani Re- vyerekana neza yuko eh, amafaranga leta yegeranya eh, yonyene mbere adashobora no gukwira n'ivyo oh, n'ivyo leta ikoresha ku mwaka ku mwaka ni ukuvuga ivyo twita les dépenses courantes bidashoboka ko Eh, leta ibikwiza urumva rero reka- umugambi imigambi Mhm.
y'iterambere nishoboka eh, mu gihe eh, tutahinduye ingene eh, turiko turakora uno munsi mu bijanye n'iterambere ry'igihugu urakoze reka tuje ku mirongo ya telefone dufise moses moses uratwumva
ego cenda wumva umwaka mwiza
umwaka mwiza cyane kuri twese Eh, wo- n'umutumiyenda n'imyitorezo eh, wotubwira irindi zina naho uhamagaye uri
yitwa niyonkuru yize ndi ngapi itoriya eh, mufise akabazo canke intererano narifise akabazo n'imiyoberano nyene eh, ikibazo ca mbere nashaka kubaza umutumire mwana kugira ngo eh, izo ngorane z'ubutunzi bw'igihugu c'u burundi ndetse n'igitunga canke ndetse n'ibitera kugira ngo umunyagihugu arariko yoronka nakoyoko vyogabanuka gute canke vyorangira gute mu gi- mu- mu gihugu c'u burundi no ikindi nca nibaza nka jewe nyene no ku bwanje ubu barashikiriza ko aba- muri leta baravuga yuko ubutu- ubutunzi butera bwi- bwiyongera hanyuma umutumire nawe umurikise yarondorera ukuntu akaba ariko aremeza neza yuko ubutunzi aho kuduga bucara bugabanuka kandi duteye tugera nko ku busa kandi ubu ibiharuro biriko biraboneka mu- mu- mu mashyirahamwe eh, mpuzamakungu bigaragara neza ko uburundi ari bwa nyuma mu- mu butunzi eh, igerageje no kuraba n'ingene uwo mugwaruka ruba ruri yanabayeho na cyane cyane kandi igerageje no kuraba n'ingene nako bumvikana bisa kuko nk'uru rw'urwaruka rw'uburundi urasanga ariko rurarera cyane nko mu byerekeye ubutunzi ubukene kandi ikintu gisa nk'ukenda gatoya ntabwo ari urwaruka rwize gusa urwaruka rwose rw'umuntu urwaruka rwose ruri mu burundi rurakeneye cyane nabyo n'igihugu barakeneye cyane reka bishure sinibaza ikintu nacyo sinibaza ni amatora dusigaje imyaka imyaka ibiri yonyine kugira ngo amatora ari mu burundi ngeze ayo matora agakorwa n'amafaranga avuye hehe ko mbona amafaranga atagirwa gukorerwa bije bihagije reka bishure ikindi eh, nacyo eh.
uyu mwaka uyu mwaka leta amafaranga igiye kuzakoresha amafaranga yo azoza hehe kandi mbona igihugu gikeneye murakoze murakoze reka bishure mumwishure eh, gabriel rufyiri Eh, nivyo ndashimiye moyize ku bibazo abajije hamwe n'intererano avuze ku kijanye eh, n'uko twebwe eh, tuvuga ko ubu butunzi bugabanuka let- muri leta nabo bakavuga yuko eh, ubutunzi buriko buraduga Eh, jewe eh, ntababesha urabona ibintu vy'ibiharuro nta muntu ashobora gushiramwo ibintu vya politike ngo aje eh, mu bintu vyo ku vyo kuvuga ibintu bitari vyo kuko ibiharuro vyonyene bisha bivyerekana Eh, nk'ubu ndabahe nk'akarorero eh, mw'ijambo umukuru w'igihugu eh, yashikirije yaravuze yuko begeranije eh, amafaranga angana umuriyaridi bakoze amadosiye angana eh, azova mu mumiliyaridi w'amafaranga y'amarundi mugabo ugiye kuraba muri buje kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu iyo ruburike ijanye n'amafaranga aba yagarukanye umuhiga ca leta yibwe nta faranga na rimwe riba nta faranga na rimwe leta itegekanya umuntu rero agaca abona yuko nk'iyo disikuru nk'abantu bamukoreye ivyo bintu mu vy'ukuri babimuhereje ubona yuko bamubeshe arico gituma twe tuvuga tuti eh, ibi bintu ibi bintu vy'ubukene bagaca bavuga ngo ubutunzi ngo mu gihugu burahari Eh, kandi bigaragara neza yuko amafaranga leta itegekanya eh, ibiharuro navyo bagira bashira muri bije atari vyo ivyo ishirahamwe rikomeye riko rirabivuga twebwe mbere abatwarabivuga bavuga ngo turiko turabesha mugabo nibaza ko icegeranyo ca kurude konte kivyerekana neza yuko ibiharuro bavu- bashiramwo abatakuri na kumwe kurimwo ivyo rero birateye ubwoba cane kuko bisha vyerekana neza kugira ngo dutere imbere bizotugora gose kuko tudashikiriza ibintu ukuri nyene igihugu gifise eh, nyako rero mu ijambo rimwe twe tubona yuko ibintu bishikirizwa mu ijambo rimwe atari vyo n'ibintu vyo kweza agatima abanyagihugu mugabo mu by'ukuri ata kintu no kwita eh, ama statistique ibiharuro bi- bi- bi- bigaragara bifatika bishobora gufatirwa ko bihari Nda- n'ubu ndabisubiyemwo aba amashirahamwe mpuzamakungu aba amashirahamwe yo hagati mu gihugu dufatire kuri istebu dufatire kuri eh, la Cour Cour des comptes ya sentare eh, igenzura amafaranga leta ikoresha ku mwaka ku mwaka eh, n'izindi nzego zitari nke zirerekana neza yuko ivyo bintu eh, biba vyashikirijwe batari ivyo none eh, twoca dufata iki none twebwe rero tubona ni- kandi n'abanyagihugu mu bisanzwe bonyene barabibona mu mifuko yabo nico gituma rero twe dusaba yuko abantu batwara canke bifuza kuzotwara igihugu boza barabwira ukura abanyagihugu kugira ngo turabe ingene twashobora gutera imbere no gukira kuko twe nk'ubu turiko turaraba tubona neza ko eh, iki kibazo nishuye kuri iki kibazo ahereje ko avuga kijanye n'ivy'amatora nibyo ikibazo c'amatora ni ikibazo gihambaye cane kandi igihugu gitwa kugira amatora birumvikana mugabo turavye amajambo ya politike aguma avugwa uno munsi n'abanyepolitike baba bari ku butegetsi canke abarondera kubujako tugafatira ku bitabo bihari amasezerano ya arusha tugafatira kuri ca gitabo twita vision 2025 ni ukuvuga ya- ryayerekwa twi- igihugu ciha tugafatira eh, ku bwizwa nshingiro dufise uno munsi eh, n'ibindi bitabo nyamukuru tugenderako biragaragara neza yuko uno munsi vyatiza kuduhanga bitari ibintu vy'amatora twatiza guhangwa ni kungene igihugu coja ku murongo w'ibindi bihugu mu bijanye n'iterambere mugabo Eh.
kubera inyungu z'abantu uca usanga ibintu vy'igihugu n'abanyagihugu muri rusange vyibagiwe nico kibazo dufitaniye twebwe n'abanyepolitiki umuntu ariko ariko arabira abandi- katubandanye abanyagihugu Eh, dufise kandi patrick ku- kwi telefone patrick uratwumva
ndabumva umwaka mwiza
tuwusangire namwe kandi awubifurije murakoze Mu- tubwire irindi zina naho muhamagaye mutumbeye
nsaba imana patrick ndi mu gihugu cy'uburundi ari bujumbura Eh, mufise akabazo canke iciyumviro muterera Eh, ikibazo ni intererano Eh,
amajene ashaka kubaza umutumire ejo bundi mu ijambo nyakubahwa perezida w'igihugu yashyikirije yaravuze ati ubutunzi bwariyongere kandi uriko uraraba ukaraba amashure yubatswe ukaraba amabarabara ibitaro ni ibintu bigaragara ko ubutunzi bwateye imbere ariko abanyepolitike bamwe bamwe kubera bataba babibona co kimwe kandi ntawe wo kuyibagiza ko imfashanyo ibintu vy'imfashanyo mu burundi bya- vyahagaze numva iyo igihugu kizobifata decision yo gukoresha ubutunzi bwacu hariho ibintu bimwe bimwe bibanza kubanza bigasubira inyuma kugira ngo yoroganize bumva ubu nta bije dukura hanze tugikoresha ubu abarundi bahisemo gukoresha imfashanyo ba- bahisemo gukoresha ubutunzi bwabo kugira ngo bati- biteze imbere bateze zirinze kuzarinze hanze bumva kuvuga ko igihugu kiriho kirasubira inyuma cyangwa ibyo baba biriko biragira si byo na gatoya ikindi nacyo je numva iryacishijemo akantu ko kuvuga ngo ibintu vy'amatora ntawe ukwiyobagiza ko amatora umuntu atogwa n'abanyagihugu agakugwa n'abanyagihugu kuba bava ibintu byo guhindura ibwiza shingiro ibwiza shingiro si umuntu arihindura cyane cyane abanyagihugu nyine bavuga ati twe bwarageze ko dukura naka cye dushyiraho naka urumva ko kubw'ibyo gihe numva bitotera ikibazo ahubwo abo banyepolitiki baze bahimiriza urwaruka n'urwaruka rwinshi burwahiza amashuri rukajya rwihera rukibaza ko akazi kazava muri leta bahimiriza abo nyine ariko baravuga bahimiriza urwaruka kugira ngo rurondere akazi rushobore gukeya imigambi yabo kugira twiteze imbere ikibazo na yose ni ibyo reka bishyure Eh, murakoze mumwishure gabriel
byangoye yuko eh, nashaka kugira nari nashatse kugira ndamukebura adufashe azane ibiharuro kuko ibi- nababwiye ko ibintu by'ibiha- ibintu bijanye n'iby'ubutunzi ntuvuga amajambo gutyo gusa utegerezwa ku, kugira ibintu werekana wishimikiza natubwire yavuze ngo amabarabara n'amashure nagira ndababwire muri buje ibyo ntushobora kubira bashaka ngo bivuge utabanje kuraba muri buje ya leta ikintu cyose leta ikora naho koba ari ukubaka ikiraro Eh, mu- mu- mu- ku- ku- ikiraro gisanzwe n'ibiti ku musozi kanaka haga- rugu- ku- ugabura ku ruzi rugabura umusozi kanaka bigomba kuba byategekanijwe mu itegeko leta- mu mafaranga leta ikoresha ku mwaka umwaka iryo tegeko rero ugiye kuriraba ivyo usanga yavuze ngo amafaranga ngo aba- ngo ngo amakungu afasha yarahagaze ivyo si vyo mu mu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu eh, nivyo yaragabanutse yahora ari amamiliyaridi amajana indwi eh, arenga gatoya ubu n'amamiliyaridi amajana atatu na mirongo irindwi eh, n'abiri y'amarundi y- y'amarundi n'amamiliyaridi ni ukuvuga ibice bishika eh, vya baba hafi birenga mirongo itatu ku ijana niyo atangwa ayo mafaranga atangwa rero mw'ivyo niyo aza gukora iyo migambi y'iterambere I- i- am- ugiye kuraba amabarabara yose ariko arubakwa uno munsi mu burundi yubakwa na bade yubakwa na banki mondiale naca mpinyuze urumva rero bariko baravuga ngo imfashanyo zarahagaze nico gituma ba ibi vy'ibiharuro bokwirinda cane kuvuga gusa kubera ibyo bumva n'abanyepolitike ntibakoresha ibiharuro bigaragara ibi turiko turavuga n'ibintu biba vyanditse ushobora guhinyuza ushobora kubona amabarabara yose ubona ko makomeye ariko arubakwa mu gihugu Re- nivyo barasaba abo bantu bafasha uburundi barasaba igihugu yuko dufate nk'amakungu atanze mirongo icenda ku ijana leta ica itanga eh, cumi ku ijana ivyo niko babigira mu mu mu bi- mu iyo migambi y'iterambere ico twita investissement ugiye kuraba rero eh, muri budget mu mafaranga leta itegekanya ku mwaka ku mwaka kandi nababwiye ko ata mugambi n'umwe mu bisanzwe urangurwa utategekanijwe mw'iryo tegeko muje kubabwira usanga imigambi yose yategekanijwe amafaranga ahari ayashika eh, mirongo itandatu eh, na hafi na gatanu ku ijana ayo yose aja mu kubaho kwa leta kwa minsi yose ni ukuvuga eh, ibi vyo guhemba aba- abakozi ba leta nk'aba- nko- nk'amafaranga aja mu mishahara yonyene angana ibice hafi mirongo itatu ku ijana hanyuma yandi agaca aja muri ibi bintu bisanzwe bindi yose rero ugaca usanga aja mu kubaho kwa leta kwa minsi yose ata mugambi n'umwe w'iterambere ushoboka ivyo rero eh, ni ibiharuro bihari biboneka ata muntu n'umwe ashobora guhinyuza nibaza vyumvikana rero eh, ivyo avuga eh, nibaza ko eh, vyongora kuvyemera kubera nta kuri na kumwe gu- vyishimikije kwanditse mu, mu bitabo dusanzwe dukoresha dufise urakoze Eh, dufise kandi jean claude jean claude uratwumva alo jean claude Ah, jean claude nta nta du- ntitushoboye kumutora ku murongo wa telefone Eh, dufise jean ndayizeye jean ndayizeye uratwumva Ego ndabumva uhamagaye urihe
Ah, ndi muri state ya Iowa mufise akabazo canke iciyumviro muterera
e, je mfise ikibazo ni n'intererano eh Ah, ndahera ku kibazo nashaka kwanza mbanze ndamutse umutumire Gabriel Eh, ndamuramukije Eh, Ya, ara- ndamwipfuriza n'umwaka mushasha tu- turimo muri iki gihe arabumva
egome hanyuma nagomba ndamwibarize ko buri gihe iyo ndamukurikiranye nta kintu na kimwe yigera ashima mu migambi iriko irubaka igihugu iriko irarangurirwa mu burundi mbe ku ruhande rwiwe ko ntarigera numva aho yagiye guhimiriza abanyagihugu ukuntu bokwifata mu gusesagura amatungo ya leta no kurwanya ibiturire bi- bi- byibonekeza ah, hafi nka hose mu gihugu cy'u burundi yoba ariko arakora iki kugira ngo ibyo bintu abirwanye ko ari byo numva ajejwe reka bishure eh, mumwishure gabriel
nibaza ko nagenda ndamushimire ku cyiyumviro cy'iwashikirije avuze ati nta kintu na kimwe dukora ngo dushime ibyo leta iri kwirakora mu bisanzwe eh, ni ukumenya iyo leta ihagiye ihagenda ifise icyo ni ukwita misiyo icyo iza gukora icyo leta iza kugenda gukora hariho inzego zitatu ziza zirakurikirana ingene ivyo bintu bigenda hariho urwego rwa leta ico bita executive hariho urwego eh, rujejwe gutora amategeko arwo twita parlema hakaba n'urwego rujejwe gutunganya eh, gukuri- gukurikirana guhagararira amategeko ico twita eh, re- eh, judiciaire izi nzego zitatu rero zose rumwe rumwe rwose rutuza gukora u- ugiye kumviriza eh, ingene inama nshingamateka ikora iri kuratera amategeko ca- dufatiye ku itegeko rigenga amafaranga leta ikoresha ivuga iti leta ikikubera iki leta ikikubera iki leta ikikubera iki ikagira icyo twita critique constructive natwe ni- n'ubutungane nabwo mu bisanzwe bugira ukumuga bwo bwo buraba izo nzego zibiri zose natwe rero ni ukumenya aga- a- akamaro cyangwa uruhara rw'aya mashyirahamwe yacu amashyirahamwe yacu agira icyo twita mu gifaransa vigilance citoyenne dukurikirana ibikorwa leta iri kuyarangura ibyo tubona ko bitari kubigenda neza tukayikebura tukayibwira tuti nyabuna nyabuna iki niko kugenda neza niko kugikora neza kubera inzu iyi n'iyi n'iyi n'iyi n'iyi rero nagira nsabe eh, ndayizeye ntahava tugira umuvugizi wa leta twebwe ntituvugira leta leta irafise umuvugizi wayo yitwa philippe nzobonariba ikagira eh, n'abandi bavugizi batandukanye sinzi rero ko agomba ngo duhinduke eh, umuvugizi w- w- wa leta canke dukora akazi kacu ko kugira ico twita mu gifaransa vigilance citoyenne rero nibaza yuko abantu baza baratandukanya ibintu bakumva neza yuko eh, hari ibintu eh, bitajana Eh, izo kandi n'ubu ndabisubiyemwo ni za mvugo usanga abantu bavuga ngo tuvuga bibi gusa ntituvuga bibi gusa nibaza yuko ndabaye akaro k'inama nshingamateka muzogende mwumvire canke murabe yama itanga ivyo ibona ko bitameze neza ikabaza leta iti kubera ikiki kubera ikiki kubera ikiki natwe niko tuvugiye kuri abakuru de konte amakritike igira uzogenda urabe mu vyo igira vyose igera uko ruko nyene rero nibaza ko ico kibanza cishuye neza kandi eh, niko hose bigenda ku isi ica nyuma yashikirije yavuze ngo twebwe tujeje kurwanya ibiturire eh, no gusesagura amatungo ya leta nivyo nico gituma ivyo tuvuga byose eh, nk'ibintu bijanye na- n'igiturire eh, bifi- bifise uburyo bwinshi cane hariho ibiturire ivyo bita corruption politique hariho ico bita eh, corruption eh, judiciaire n'ibindi n'ibindi byinshi ni ukuvuga ibiturire rero usanga biri ahantu hose ibyo tuvuga byose rero nta na hamwe usanga bitandukaniye n'ibyo tuba two turakora aricyo gituma eh, yari ahejeje gushikiriza ngo ni- ngo ngo kubera ko tutavuga ibijyanye n'ibiturire nibaza ko ivyo tuvuga iminsi yose ivyo dukora iminsi yose Eh, yavuze ngo ngo ntimuja gusigurira abanyagihugu ngene bobigwanya nibaza yuko n'ibyo nkekata yobaza abanyagihugu yobibabwira twebwe eh, turi kuva ku mutumba gushika ku rwego rw'igihugu ishyirahamwe rikome rirahari kandi twirirwa turagirisha amanama iyo bidukundiye eh, abanyagihugu tukabasigurira ni ukuvuga yuko rero eh, ibikorwa byacu turabikora mugabo nu- nagira ndamusubiriremwo yuko eh, leta idashobora idashobora gusubirirwa n'umunota n'umwe n'ishirahamwe ishira le- amashirahamwe yacu hari kugira ngo aze arakebura leta ku bintu bitameze neza ibyo ni ukuza arabitahura akabyumva ntihagire uwuhava afata ngo aduhe akazi atari ak'iwacu twe dukora akazi k'iwacu leta nayo igakora akazi kayo kandi irafise n'uburyo bwabo bwo gukora ivyo oya igihe rero bigorana igihe umuntu wese adakoze akazi kiwe urakoze dufise innocent innocent uratwumva innocent innocent uratwumva
ariko ndabumva eh, watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
Eh, nitwa Nduwimana Innocent ndega mu kanyosha mu gisagara cya Bujumbura eh, u- ufise ikibazo canke intererano
Eh, ni intererano mu busanzwe eh,
niko ndabona naho arwanya igituriye mu Burundi nta gituriye kizopfa giheze kubera ndabamwe ndabona abantu bamwe bamwe birirwa bariduka ku vyerekeye gutanga amasoko nk'abari bafise am- ibibanza mu masoko arya bahejeje kubaka baguma bidoga yuko batangishwa ayandi mahera y'umurengera kandi bari basanzwe bariha kandi bakongeramo n'abandi bakabatangisha ibituriye ku mafaranga agwiriye none bogira iki kugira ico gituriye gihere canke bareke kuza baratangisha amafaranga kuko abo bahora bafise ink'ibibanza nko mw'isoko kandi n'abantu benshi bagenda baridoga yuko babatangisha amafaranga agwiriye kandi harimo n'akamwana b'amama kenshi none bokora iki kugira igituriye mu burundi kigabanuke Eh, kabisa.
ubu uriko uragenda eh, hariho n'ibindi iyo ufise nk'umuzigo nko mw'ibarabara canke kw'ikinga ukaza ubona baraguhagaritse bakwatsa igiturire kandi ikinga atakora imibabara risheshe gutanga none bokora iki kugira Reka- igituriye gihere mu reka gihugu bishure reka bishure murakoze Eh, mumwishure gabriel nibaza ko ikibazo inosa abajije kirakomeye cyane kandi ni ikibazo kiraba muri rusange abanyagihugu benshi baba abitwa ko ba- bakomeye cyangwa abanyagihugu bitwa ko ari bato bato ubu uya eh, nibaza ko abategetsi ariko baratwumva kandi babifate nka nk'amanyamba mu by'ukuri bifuza ko umunyagihugu amererwa neza Eh, iki kibazo eh, abajije avuze cy'amasoko twaracumvise hanyuma eh, turaheza eh, turabivugana n'umukuru w'igisagara cya bujumbura aravuga ko ibyo bintu ariko arabitorera umuti mugabo eh, ibyo twabonye byo byo nuko bitaheze mugabo rero ko eh, ibyo eh, tumaze iminsi tubyumva tukumva ye neza yuko ubu uya aba- abahabwa ibibanza muri- mw'aya masoko mashasha eh, basabwa ibiturire eh, ni ukuri eh, nibaza yuko eh, tugiye gusubira kubivugana n'ababijejwe kugira ngo icyo kibazo bagihagurukire Eh, mugabo ingorane ikunda kujamwo n'iyihe ni uko eh, usanga bene ibibanza basanzwe bakora uwo muga wo kudandaza batabaha ivyo bibanza bagaca babihereza abantu bitwa ko bafise inzego zikomeye muri leta muri- donc ibibanza bikomeye muri leta bene vyo baka- bakabibaka iyo ni ingorane igira kabiri muri ivyo bintu bijanye n'ibibanza hagaca haba mbere n'ikindi kintu yavuze n'ibiturire byo mu ibarabara ibyo nta muntu yobideha n'ukuri ni ibintu bihari twese tubona tuzi mugabo ugaca usanga ah, birabagora cyane ahantu baza kwitwara abanyagihugu rero mu mwe twari ko turavuga yuko inzego z'igihugu zigomba gukora ibyo bintu byagomba kuba mu vy- mu vya mbere kuko burya igiturire ni umwansi w'amahoro n'iterambere ibyo ni ukubimenya ikindi rero ibintu aho bigeze mbona tume- umengo bigeze kure cyane ni uko uno munsi nko mu ntara zimwe zimwe ibyo bintu nagomba nsaba umushikiranganji w'intebe hagati mu gihugu mbere n'abandi babijejwe kugeza yaho uno munsi umugambi ugiye kurangurirwa mu ntara kanaka uca usanga bavuze bati uyu mugambi ntushobora kurangurwa mutabanje kuduha ko amafaranga na gutya umuntu ajejwe intwaro mu gihugu hagati mu ajejwe nta ntwaro mu ntara kanaka akinamura agasaba amafaranga y'igiturire kugira ngo umugambi uze uze mu ikomine yiwe cyangwa mu ntara yiwe murumva yuko tugeze ahantu habi cane nibaza ko mu biro by'umukuru w'igihugu bavyumva nibaza yuko mu mushikiranganja w'intwara hagati mu gihugu avyumva reka n'abandi bose bavyumve bumve ko ivyo bintu nivyashishikara biraguma gutyo oyi sindababesha igihugu kizohenebera twese tubona Oh, kandi urakoze.
turabona ko ariyo biriko biraje urakoze Eh, emmanuel nawe nyene aduteye akamo emmanuel uratwumva
ndabumva cyane umwaka mwiza
yego tuwusangire twese Eh, watubwira irindi zina nawe uhamagaye utumbeye
Eh, ni nduwayezu emanuweli ntumbere i bururi mufise akabazo canke iciyumviro muterera
Bo, hari ni n'akabazo nari mfite nagomba kumubaza umutumire eh Eh, bo, hanyuma iyo iryo shyirahamwe kome ndibaza ko rimaze ryari rimaze imyaka myinshi naho ntazi igihe ryatanguriye hanyuma ndibaza mu byo bamaze gukora baramaze kubona yuko batera bunguka cyangwa batera bahomba reka urabye aho mwasemerereye ku bw'igiture ngaha mu burundi haraba imfataki- intwaro mfatakibanza harongera haraba intwaro za demokarasi zitorewe n'abanyagihugu mbega murabye icyo gihe cy'imfatakibanza n'iki gihe cya demokarasi ni hehe mubona igiture cyabaye ndanse mbega cyangwa iyo igiture nyine kibaye ndanse cyari gusesagurwa kw'amatungo ya leta twovuga yuko iryo ari posha ry'umukuru w'igihugu cyangwa ry'umushikiranganji kanaka ikindi kibazo mfite rero nagomba ndamubaze hari aho umuntu muha igikorwa gukorera cyangwa ukakimusaba bagukorera igikorwa kimusaba kigoro akakubwira dufate nko mu bucamanza aza kugabura itongo akakubwira ati mpa amafaranga y'igitoro kugira ngo ushike ku itongo cyane akakubwira ati mpa agashimwe ko nagutunganirije mbega bishobora kudutandukaniriza agashimwe n'igiturire utwo tubazo nari nsise Reka.
murakoze murakoze reka abishure mumwishure
Mm, murakoze cyane eh, abajije ibibazo byumvikana kandi nibaza ko eh, n'inyinshi zitegereza kuza eh, eh, zumvikana Eh, ubwa mbere eh, yavuze ati harabaye ishyirahamwe rikomerera amaze igihe harabaye intwaro mfatakibanza haraba intwaro z'abitorewe mbega mubona byagenze gute nibyo uko abivuze ishyirahamwe rikomerera ryatanguye gukora kuva kera mbere kuva ku izo ntwaro mfatakibanza yavuze Eh, twebwe tuvugishije ukuri cyane cyane dufatiye ku biharuro nagira ndabibutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu eh, uburundi eh, bwari mu bihugu eh, mirongo itatu na bitandatu byanyomoje mu kurya ibiturire ni ukuvuga bwagira ubwa mirongo itatu na gatandatu ku isi eh, dufatiye ku byegeranyo bikorwa n'amashyirahamwe mpuzamakungu eh, mbere eh, bikanaboneka Eh, hanyuma eh, ubu u eh, turi mu bihugu oh, cumi- mbere ibihugu hafi eh, bitandatu eh, mu bya mbere byimonogoje mu kurya ibiturire ku isi Eh, i- murumva rero yuko eh, aho ku- kuko ibiturire bigabanuka byaraduze cyane mugabo muri leta bo ba- bahora bakunda kubisigura bo babisigura bavuga bati igiturire ibi igihugu cam- cabaye ica mbere cyane muri byo kurya igiturire kubera kera batabivuga eh, ngo mugabo buya kubera babivuga cyane ngo nicyo gituma ngo ibiturire ngo bihari gose ngo, ngo, ngo bihari gose uko niko muri leta babisigura muga twese ko tubisigura kuko twe turabona neza yuko eh, ibintu by'igiturire eh, n'ubukene burya birajana N'ubu- uku rero ubukene bwaduze igihugu cyose kirimo n'igiturire itegeko hagomba guca haba ubukene niko bigenda ni nk'uko atani intwaro ya demokarasi ishoboka nuko atani intwaro ibereye ishoboka Eh, rero eh, ibi eh, tubona yuko eh, byaduze haba muri izo za intwaro za transition ni ukuvuga z'imfatakibanza canke eh, za- eh, zatowe tubona umengo nta tandukaniro tubona umengo byose eh, birasa Eh, kubera burya intwaro oh, ya demokarasi burya si amatora gusa intwaro ya demokarasi igomba kuba ifatiye ku cyo twokwitwa intwaro ibereye icyo twokwita intwaro ibereye Eh, intwaro ibereye ni ukuvuga gu- gutandukanya inzego urwego rwose rugakora akazi kago uno munsi siko biri ni ibintu bigaragara biboneka eh, umuntu arose umwanya yobisigura yaciye avuga ati mbega eh, ibintu bijanye n'igiturire eh, mm, hari aho umuntu arya igiturire eh, mbega vyobazwa perezida canke vyobazwa umushikiranganji canke vyobazazwa nde mu bisanzwe ingene amategeko yubatse eh, ubwa mbere ni ukumenya yuko ikintu cyose umuntu wese aro ari mu rwego n'ahaba ari umukuru w'umutumba akoze ikintu kibazwa umukuru w'igihugu iyo iyo ni prinsipe ni ikintu ni ingingo ngenderwako mu bijanye n'intwaro ikintu ciza umukuru ikintu ciza canke kibi umuntu arongoye a- aha- canke hariya eh, yanicizweho n'umukuru w'igihugu uwo muntu ibyo akoze ikintu kitari ciza atu- aba atukishije umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu rero agomba kumuhana atamuhanye eh, uca umengo niwe yamutumye uko niko bivugwa mugabo hagaca haba iyindi iyindi prinsipe ijanye n'ivy'amategeko eh, ibyo bita mu guhana iyo umuntu mu bisanzwe akoze ikosa nk'ibi twita les infractions penal ibyaha biba byakozwe umuntu arahanwa ku giti ciwe niko byagomba kugenda mugabo eh, iba eh, i- ico ca mbere nico bita gusiga iceyi ico ca kabiri naco ni kijanye no guhana umuntu aba yakoze ikosa ivyo rero oh, byose birahari kandi tubona neza yuko eh, eh, at- ata nuba atacahindutse byose ariko bimeze yaciye ahereza ku kibazo kijanye ati hariho nk'igihe mu ma eh, mu butungane hageze kuza kugushikiriza nk'inkuru gushikiriza nk'urubanza nk'akaro nk'itongo hari aho basaba agashimwe ati mbega none n'iryari haba agashimwe n'iryari cyitwa igiturire nagira ndababwire yuko haba mu bijyanye n'amategeko haba no mu bijyanye n'icyo tuhejeje kuvuga kijyanye no kwambika iceyi ni ukuvuga yuko ata muntu umuntu wese ari mu rwego rwa leta kirazira kikaziririzwa nta gashimwe kabaho nta n'icyo cy'igituri kituri cyo kiranazira rero umuntu asabye ikintu umunyagihugu agomba amurangurire ikintu naho ruba rupapuro ugiye gusaba naho uba ugiye gusaba umuntu ngo agutunganirize uyu muntu ahembwa na leta kandi leta imuhemba leta imuhemba mu matagisi n'amakuru y'umunyagihugu rero kirazira ikaziririzwa nta muntu n'umwe arekuriwe gusaba umunyagihugu ikintu kugira ngo amukorere ikindi kuko uyu mukozi wa leta ahembwa na leta amakuru n'amatagisi yatanzwe n'abanyagihugu murakoze olivier ivuga neza araduteye akamo nawe olivier ivuga neza uratwumva
ndabumva neza cyane
ni olivier murantunga irindi zina mwotubwira irindi zina
ni nahimana olivier nahimana olivier muhamagaye muri he
turi mu ntara ya cibitoki muri komine mugina mu burundi
mbanje kubipfuriza umwaka mushasha abanyamakuru b'ijwi rya amerika ndetse n'abarundi bose n'inshuti z'i burundi ziriko zirakurikirana ijwi rya amerika murakoze nawe umwaka mwiza
kuri twese hama nagomba kubaza nyakubahwa umutumire rufiri mbega dufashe igihe kirenganye kitari gito atwara ishyirahamwe orikome mukamo yagiye aratera yoba yarabonye ko hari ihinduka ryabaye mu byo yagiye arashyikiriza inzego z'igihugu dufatiye ku rwego rw'ubucamanza hakaba hariho amadosiye bagiye barakurikirana bisunze akamo ka orikome donke inzego z'ubutungane zikumvira ibyo yashikirije hama twarabonye umukuru w'igihugu yaragiye akora imigambi itandukanye yo kurwanya igiturire aho yashinze urwego rujejwe kurwanya igiturire aho yateye akamo umugambi ujyanye na sharuwa zero twashaka nk'umuntu akurikiranira hafi ibijyanye na politiki yo gushyira mu ngiro ibijyanye no kurwanya ibiturire mbega iyo migambi yose hari icyo yigeze ishika ko abona urugero rwo gutanga igiturire byoba bikiri kuri ya nzira ya mbere byari ko gushika uyu mwanya mbega n'igiki gikwiye guhinduka n'igiki yotera ni izihe ngingo yotera kandi inzego za leta zikwiye gufata kugira biranduranwe n'imizi ahereye ku nzego zibijejwe reka bishyure ni byari abacamanza badakurikirana ayo madosiye baba babuze icyo bafasha kugira babe boyakurikirana nkawe nta buryo yokorana n'abahinga batandukanye bakiga ingorane zituma icyo kibazo cyo kurwanya igituma kitajya mu ngiro bakagishyikiriza inzego
reka bishyure reka bishyure mumwishyure gabriel
murakoze ndamushimire na wene kuko ashikirije ibibazo byumvikana kandi ntibibaza yuko n'inyishu aza kuronka nazo nizo bazumvikana yavuze yuko leta yagiye irafata ingingo zimwe zimwe bivanye n'ibyo kurwanya igiturire hanyuma aravuga ati tumaze igihe kitari gito turi mu byo kurwanya igiturire ati mbega none mwebwe mubona hari ibyagiye birakogwa tubwire ibyo leta yoba yarakoze bigakunda ibyo akamu muba mwaragiye muratera leta yoba yarumvise cyangwa iyo bitumvise ntawe ujya ngaho ngo abeshe hariho bimwe bimwe n'ahari bito cyane dufate nka cumi ku ijana ibyo leta yarabikoreye ko turabibona hariho nk'ikintu cya vuba cyane noshikiriza kandi nkaca mboneraho mbere n'akanya nkanashimira n'umushikiranganji yabigize kuko hari umushikiranganji w'ubutungane ahari uno munsi yari yafashe inzu ya leta arayigumana kandi kizira mu nyuma rero turamutera akamo arabyumva yuko yagize amakosa kugumana inzu ya leta kandi atari ko arayiriha arayisubiza icyo twaragishimye kuko ibintu bya leta nta muntu n'umwe afite uburenganzira bwo kubyigarurira kuko nyine urumva ni ibya leta mugabo rero ntababesha amadosiye menshi menshi cyane akomakomeye y'ibiturire nta n'imwe yigeze ikorwa ko ibyo nibaza yuko atari iby'imbeshere n'ikimenyamenya nabibabwiye kugira ngo ibyo bibone babibonera mu mafaranga leta itegekanya hari icyo twita riburike ni ukuvuga hariho agace karekuwe gushyirwamo amafaranga ategekanywa ku bijyanye n'amafaranga leta ikoresha ku mwaka ku mwaka ako gace ugiye kuraba mu iteko leta itegekanya ku mwaka ku mwaka usanga handitse ubusa ugaca wibaza rero aribyo bica bintwara muri cya kibazo cya kabiri ahejeje kubaza ati mbega ibyo leta yagiye irashikiriza ivuga ku bijyanye no kurwanya igiturire n'ibindi n'ibindi mwubona biba byarakozwe nagenda mubwire yuko mw'ibi bintu n'ukuri by'ubutunzi biragaragara neza yuko leta ibyo ivuga mbere dufatiye no ku majyambere yose umukuru w'igihugu yagiye arashikiriza twebwe twabonye ko atanga kimwe kigeze gushyirwa mu ngiro dushake duhere muribuka ko yatanguye kuvuga yuko ibisaka by'imbwa byahiye mugabo twebwe ahubwo twabonye umwe ngo byaravomerewe aho gusha kuko abasuma baciye baduza ahubwo cyane ingene biba hanyuma yaciye asubira arashikiriza irindi jambo avuga ati tolerance zero ahubwo twebwe tubona haciye haba icyo twakwita tolerance sampurusa abagibi biturire bahabwo baciye bagira ingufu gusumba ikiri ikora n'uyu iki kintu ashikirije kijanye na sharuwazeho niba ni ukuvuga wa mugambi wa leta wo gukuraho amamodoka ya leta kugira ngo bateze imbere icyo twokwita abigenga ro sekiteri purive bakoresha amamodoka ya leta nagira ndababwire ko uyu mugambi utanguye leta yarikoresha hafi amamiliyaridi umengo cumi n'abiri y'amafaranga y'amarundi mugabo uyu mugambi utangwe wa sharuwa zero leta yacija ku mamiliyaridi mirongo ibiri n'atatu abantu rero baca bajamwo barasakuranwa bariba guhera mu biro by'umukuru w'igihugu nyene amamodoka yose ubu yose yaciye yitwarirwa n'abo bantu bari mu butegetsi bose uwo mugambi ucuburizwamwo uno munsi ubu uwo mugambi warahagaze byaranse kubera abasuma basigaye basuzye ingufu leta rero nibaza yuko ari ibintu biteye ubwoba cyane mwa kino gihugu mugabo yavuze ikindi cya nyuma avuga ati mbega mubona hokogwa iki mubona byogenda gute ni ukuri jewe ntababesha nk'umuntu abikurikirana nk'umuntu amaze imyaka abikurikirana jewe ndabona ko abanyepolitike bacu baduteye ikibazo gikomeye cyane abanyepolitike bacu baduteye ikibazo gikomeye cyane kuko usanga nk'uko babivuze neza mu masezerano ya arusha aho bari barerekana icyo bise mu gifaransa na tire di konfi inkomoko y'injyane usanga bamwe barondera kuguma ku butegetsi abandi n'abarondera ku bujako mugabo icyo barondera kubuguma ko bashaka burya ntibwire ngo ni ikindi ni ubu butunzi abandi nabo bakarondera kubuja ko barondera kuja kugira ubutunzi mugabo mu bisanzwe uko byagenda bagomba kuja ku butegetsi bagiye kurondera ingene bateza imbere abanyagihugu reka tubandanye murakoze dufise kandi ivuga neza ivuga neza uratwumva
ndabumva watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
birogasiye uhamagaye uri he
muri komine kiremba mu ntara ya ngozi mu burundi
yego eh mufise ikibazo cyangwa intererano
hakuru ni ikibazo kimwe kigizwe n'intererano cyane
alo alo we ndabumva
yego jewe mfite ikintu nashatse kuvuga cyerekeranye n'ibisirikare alo ndabumva ndabumva mubandanye
yego jewe ikintu kimwe nagomba kuvuga nk'umuntu ugasanga aragiye mu butungane nta kumutunganiriza nk'umuntu yibye usanga we agiye aho guhomaka yewe akarorero ka hafi je nabonye igitungwa maze kujya muri pegi uwo muntu yibye igitungwa yagikurikiranye yagifashe we yaciye abanza ajya mu gashi none ngaho muntu yose yiyumvira yuko atagikuri hasi cyakoze twe twashaka mbere ari nk'ibishoboka uwo muturire nyakubahwa gaburiyeri bisize kuko yoduha nk'akanimero nk'umuntu yabonye hano hari igisize ntakoze kumutera intege abandanya ako kazi kubera kuradi n'akazi kagoye rwose hanyuma abandanye twebwe ko twagezwa n'aho ndakoze murakoze reka abishure mumwishure
mu ijambo rimwe avuze ati mu gihugu cyacu cy'u Burundi uwibwe niwe yiruka ibyo nibaza yuko atawo bideha niko biri uwo bideha twebwe dufise uburorero kandi nawe nteje kubutanga nibaza yuko akarorero atanze kumvikana burya nta muntu ashobora guhisha inzu nta muntu ashobora guhisha umwotsi inzu iri ku irasha nibaza ko ari ikintu kigaragara cyumvikana yavuze yuko twomuha inimero kugira ngo bazoze baradutera akamo nibaza ko ibi tura hamwe yogira yo yoheza twuba turamuhaye inimero ashobora kuduhamagara k'ubu kuri watsapu ni guteranya amajana abiri na mirongo itanu n'indwi mirongo itanu mirongo irindwi n'icyenda amajana atatu n'umunani amajana abiri na mirongo icyenda n'indwi mugabo hariho nimero zindi nibaza yuko tuza kumushikiriza ntiyashobora guhamagara kuri iyo nimero tumuhaye murakoze feniyas feniyas uratwumva ndabumva neza voice of america umwaka mwiza
eba ni namwe journaliste mwiza kabisa mwatubwire indi zina naho umuhamagaye muri
nitwa kabira feniyas uhamagaye urihe
ndi mu rwanda mufise ikibazo cyangwa icyiyumviro muterera
ni nk'intererano cyangwa ni nko kugira icyo nunganira aho ngaho cyangwa mugishikirize mutumire uwo mutumire mutumiye ni byiza pe ni yavuze ibintu byiza ndabyumvishije ariko se ntabyo bashimira leta yaba yarakoze aho ngaho mu burundi
reka bishure mumwishure mwari muvuze
hari ntacyo abona leta yaba yarakoreye abarundi cyiza reka bishure
ikindi ikindi ni igiki leta iteganya ku rubyiruko rw'uburundi ruri kwiga amashuri murakoze murakoze reka bishure mumwishure gabriel murakoze
ku kibazo abajije hari umuwundi munywanyi yigeze kukibaza ati mbega mwebwe nta bintu byiza mubona leta ikora sinibaza ko nohava nsubira kukirandira ko twebwe tugira icyo twita vigilance citoyenne ni ukuvuga turaba ingene leta iriko irakora ibyo yiyemeje kurangura ifatiye ku mategeko twebwe rero nabibabwiye ntituri abavugizi ba leta turabisubiyemo leta irafise umuvugizi yitwa philippe nzobonariba niwe avugira leta mugabo twebwe tujeje gukebura leta ku byo tubona itabiri kwirakora neza umunsi leta yoba yamaze gutangura kubikora neza byose tuja dureka ibiturimo tukaja mu bindi rero ntaba dusaba kuza gukora akazi k'abavugizi b'inzego tuba turiko turakora amakosa ni nk'uko no mu rwanda nawe narabizi mu rwanda ndabizi hariho urwego rwitwa transparence rwanda transparence rwanda ingene ikora murabizi neza ko ivuga iti aha mu butungane bohindura ibintu bakabigenza gutya aha bohindura ibintu bakabigenza gutya aha bindura ibintu bakabigenza gutya mugabo ntibisigura yuko hatariho ibiba bikorwa neza mugabo saya mashyirahamwe yacu ajuje kugira icyo twita vijenesi twayene ajuje kuvuga ibyo leta iri kurakora neza abantu rero ntibasubire kuza baritiranya ibintu nibaza ko ari ibintu byumvikana murakoze kuri iki kibazo cya kabiri naca abajije avuze ati ugwaruka ni ukuri ibibazo by'ubukene by'ubushomeri by'ibituri imiturire n'ibindi usanga urwaruka ariko rugira ingorane nyinshi cyane na rirya nk'ubu mu burundi nk'uko twabibabwiye rugeze ku rugero rurenga mirongo itandatu na gatanu ku ijana eh, ku bushome bw'u- rushomereye kandi biragaragara neza ko n'ubu bizaba biguma biduga kubera uravye ingene tuvyara eh, muvyibutse ubu eh, umupfasoni umwe abyara abana batandatu hafi n'ibice bibiri eh, ku- mu buzima bwiwe bwose murumva rero yuko hatagize ingu- ingamba zifatwa eh, kugira ngo icyo kibazo cy'ubushomeri hamwe n'icyo kubyara ku rugero eh, bizotugora rwose ibyo nibyo bibazo mu bisanzwe mbere yo kwihutira izi nyungu za politiki z'akagwi k'abantu bari bakwiye kwihutira ibibazo bihan- bihanze abanyagihugu ku munsi ku munsi Murakoze.
mugabo abanyepolitike bacu umengo bibereye mu bindi Eh, murakoze Eh, dufise kandi eh, uduteye akamo sabiyumva sabiyumva uratwumva sabiyumva uratwumva
wiwe ndabumva cyane eh, mwotubwira irindi zina naho mpamagaye muri Ndabumva cyane.
munyarutse mwotubwira irindi zina Eh, naho ndi mpamagaye muri Munyarwanda.
eh. mufise ikibazo canke intererano halo yewe rero nashaka kuvuga ibyambayeho
Eh, munyarutse munyarutse umwanya ugiye kuturangirana halo Eh, nanjye dore baranyibye ariko u- u- leta y'uburundi ni ukwisubira kuko batibisubiyeho byo ntabwo ntakisaba kuko umuntu aricwa ariko ntabwo Uh, umurongo wa telefone umeze nabi uh, wa uh, Sabiyumva uh, ntidushoboye kumwumva neza uh, nashaka mu kurangiza ndababaze ikibazo uh, Gabriel Rufyiri uh, hari kubavuga ko amashirahamwe nk'ayo yanyu nka Oricome anebagura leta kenshi atanyishu ashikiriza yo gutorera ibibazo ayo mashirahamwe aba ariko aranebagura uh, mubivuga ku iki Eh, nagira ndababwire ko ata munsi n'umwe inzandiko rikomishikiriza zose zose dushiramwo turavuga ibibazo bihasha tukavuga n'ingene vyotorerwa umuti niko tubigenza iminsi yose Eh, nta kintu na kimwe ishiramo rikome ryigira rivuga ko ntiritange umuti n'ibi bintu bijanye eh, n'ubutunzi bw'igihugu turavuga neza yuko eh, leta yoshiraho imigambi itomoye mwiyumvire mwibuke nk'uno munsi abantu bose batwumviriza bumve mwarumvise yuko umukuru w'igihugu yashikirije ijambo mu bijanye n'ubutunzi mugabo oh, n'ukungera ubutunzi bwo- bwo- bwomera mugabo biravye neza nababwiye hagomba kujaho igitabo ico twokwita eh, nka kimwe ca CCRP ca gitabo eh, twari tumaze imyaka itanu dukoresha uno munsi igihugu kiraho batora bije mugabo babwira tuti tubwira imigambi mugomba murangure muduhe igitabo birimo ico gitabo ntikibaho nta kibaho ikintu cyiza ko dufise conyene ni ikintu twi- ikintu twita vision 2025 ni ukuvuga ya ntumbero twiha yo yo kugera mu mwaka mirongo ibiri na gatanu mugabo CCRP 1 yaraheze CCRP 2 yaraheze CCRP 3 yagomba kuba ihari uno munsi rero budget itogwa ni bije yo kwifungurira amafaranga gusa mugabo ntitugira ikintu na kimwe turiko turakorera kuno munsi mwibi byo kurwanya ibiturire haragiyeho igitabo twita uh, strategie nationale de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption ni ukuvuga umugambi wo kurwanya igiturire n'intwari ibereye uwo mugambi wibereye mu kabati nta kintu na kimwe kiriko kirakogwa n'ikimenyamenya nibiduje gushikiriza eh, aho ba- mu mu ijambo mukuru w'igihugu yashikirije bamubwiye ibintu by'ibinyoma bakavuga ngo ba- begeranije amafaranga kandi bikagaragara neza ko mu itegeko leta itegekanya amafaranga ikoresha ku mwaka umwaka ayo mafaranga atigeze ajyamo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu kugera kuno mwaka turimo uno munsi none mwe ntimwumva ko ivyo bintu biteye ubwoba cyane aho ibintu bija mu nzandiko kandi bonyene bazi ko atari byo twebwe rero dufata yuko eh, mu bisanzwe ibyo tuvuga turavuga n'ibyokorwa turavuga n'ingene byogenda eh, nk'ubu ntitwumva nk'akarori ingene umushikiranganji eh, wiga ca leta kiri umushikiranganji ntitwumva akarorero ingene umushikiranganji eh, w'amagara y'abantu akiri mu bushikiranganji abo bashikiranganji babiri ubwa mbere uwa- uwi- uwiga ca leta muri muri bita ama exoneration bamubwiye yuko atakizira ko barenza ama miliyardi cumi n'umunani mugabo umwa kugera mu kwezi kw'icenda yari amaze kurenza ama miliyardi ijana y'ama exoneration ibyo yayihereye abantu gutyo oyi Eh, uyu mushikiranganji eh, w'amagara y'abantu ya- bamuhaye amafaranga yo kuvura aba bagwaye sida hamwe n'izindi ndwara za malariya n'izindi ayo mafaranga amwe bayakoresha nabi ayandi murakoze murakoze tugiye kurangiza murumva ko ari ibintu bigoye cyane byagomba kumva ko iyo tuvuga rero tuvuga yuko bahindura ibintu murakoze yari umutumire wacu Gabriel Vyiri ayoboye ishyirahamwe Oricome rije ryo kurwanya ibiturire n'isesagura ry'amatungo ya leta turiko tuganira mu kiganiro muri sanga ku ijambo ryashikijwe n'umukuru w'igihugu risoze mu mwaka wa 2017 aho twashimikiye ku bibazo vyerekeye ubutunzi turabashimiye rero turashimiye Gabriel Fitiri n'abashoboye kugira uruhara muri iki kiganiro muri sanga mwese mugira umwaka mwiza
mubandanya kumviriza radiyo ijwi ry'amerika